باب وداع الساحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره باب وداع الساحب باب وداع آم الساحب saahibni dhaamu saahibni dhaamu yookan wadaaci shaksi saahiba baabu wadaaci baaba dhaamuti ashaksi namichi dhaamuti assaahiba waa hilafii tokko namichi dhaamu namichi tokko waa hilafiiti dhaamu ووصيته صاحب كان دام عند فراقه بك إسان أدبه إسان دام كإما لديمت دام جتشل لفن ملت يوكان كغندت هفوت نما إما لديم دام جتشل لفن ملت حديث كيست أموني لالا إنو إنو دام جتشو لالا eenyutu eenyuudhaam akka gandata futu hadiisa keessatti warra imala deemuudhaama jechuu fakkaattiin ilaalla inshaalla wawasiyyatihi dhaamuu saahibaa itti himna wawasiyyatihi dhaamu saahibaa dhaamu عند فراقه بك صاحب سديد الدبه نتئام في لسفر إمالات yoo saahiba kee tokko imalaan adda gargar baate isaa dhaamu namichi isaa waa dhaamu saahiba gargar bahan saniif imalaan wagayrihii yoo du'aan fa'a gargar bahani yoo biyya takkarraa biyya takkatti godaanuu fa'aan gargar bahani isaa dhaamu isaa dhaamu jechuu yoo du'a imalaan gargar bahani namichi saahiba imala deemu sanii waa dhaamta wagayrihi waan birootiin ammas yoo gargar baate akka du'aa fa'aani yookaan akka biyyarraa godaanuu fa'an wadducaa'i rabbi kadhachuu itti himna lahuu saahiba sanii rabbi kadhachuu itti himna saahiba sanii rabbi kadhachuu itti himna وطلب الدعاء كدا بربادو همن منه صاحب إملا ديم كنر كدا بربادو صاحبتك كإملا ديم مئة إملا ديم ترب وكد دعاء نما إملا ديم إنفور أم تجيش تجرى جدني دعائي إسر بربادو يا دعائي إسر بربادو akka kana gaabbaabde tun jetti waan hadiisni keessaa wayyeeyse ni ilaalla dheertu tana keeysa qaala allahu tacaalaa rabbiin ol aane jedhee jira wawassaa dhaamee jira biha bilmillati walkalimati alikhlaasi bilmilla millaa islaamummaa tana dhaamee jira millaa islaamummaa yookaan toohiida rabbi qofa gabbaramaa kana jechuu kana dhaame ibraahiimu ibraahim dhaamee jira eennufi baniihi ilmaan isaatii dhaamee jiraaya ibraahiim millaa islaamummaa yookaan kalimaa toohiidaa tana inni ilmaan isaatii dhaamee jiraa ilmaan isaatii dhaamee jira wayacquubu yaaquubillee ni dhaamee jira baniihi jechuu yaaquubillee ni ilmaan ifiitii dhaamee jira nabiyyallaahi yaaquubillee ni inni akaakayyee ibraahiimii inni yaaquubillee dhaamee jira baniihi ilmaan ifiitii yaa baniyya qaa'ilana haala jarri lachuu jedhoo taanii yaa ilmaan koo yaa ilmaan koo jedhan jarri marru akkana dhaamaniif gaafa du'aa deemani abbaan gaariin ilmaaf gizee deemu toohiida dhaamee fi biraa deema abbaan gaariin توحيد الأمف إن الله اصطفى لكم الدين يا إلمانكو إن الله رب قدان اصطفى فلتيجر لكم إسنيف الدين دين رب إسنيف فلته دين الإسلام دين مسلم أكن رب إسنيف فلتيجر فلا تموتن أكا إسن إن دون جرين الدنيا كنرى إن دؤنا أكا دون إلا وأنتم هال إسنين كوني مسلمون بتمو تاتني ملي أكا دون توموا على الإسلام سلاو مرة دواما حتى لا يصادفكم الموت hanga duuti isinitti hin dhufne takkatti islaamumarra tura illaa calayhi yoo islaamumarratti taate male akkana jedhanii gaa kunoo nabiyyallaa ibraahimii fi yacquubilleen ilmaan isaaniiti akka kana dhaaman jechuu gaafa gama aakiraa ilmaan biraa deemu fi deeman toohiiduma dhaaman ilmaan akka toohiida irratti isaan duuban jiraatan dhaamanii fi waan jabdootti dhiisee gaa abbaan jabaan kana namaa dhaamee tara tokkotu jaarsa duriiti mee ilmaan kiyya yoo an du'e akkamitti na owwaaltan jedhee ijoollee isaa gaafate tokko waan jedheen bara abbo akka gaarii sii booyee akka gaarii sii boochise akka gaarii wadaaja sii godhee sii qalee taaziyaati akka akkasitti si owwaalaa jedheen gaabballaa toohida dhaamuufii dhiise akka silaa inni isatti owwaalan ilmaan gaafata amma tokko akki jedheeni marruu hedduun akkas jedhanii akka yerootti si owwaalaa jedheen tokko yoo yeroon quufa taate akka quufa si owwaalaa yoo yeroon ammoo yeroo abaar taate akkasumas si owwaala yeroo waliin si owwaala jedheen jennaan gaa abbaani situ jabaa jedheen kana caaqilli jabaa tahe sihii jedheeni akkanatti kana faarfate jechuu warri dur akkas jedha ammoo shari'aan islaamaa kunoo ilmaanii akkana dhaamanii biraa deeman am kuntum shuhadaa'a إذ حضر يعقوب الموت آيان رد أفته آيان تني ور يهود أتو أكجناني نبي محمد سلة نبي محمد أتين كن إنبهن يعقوب guyyaadu uf deemu ilmaan ifiitii karaa yahudummaa dhaamee deeme jechuun ni wallaalte ilmaan isaa yahudummaa dhaame fi deeme ibraahimilleen yahudummaa dhaame fi deeme akkamitti wanni kun si jalaa dhokatti millaan abbootiin durii marrii dhaabatanii bidaa deeman ambiyoonni yahudaa nabi muhammadiin jennaanini rabbi radhii irratti deebisuuf aayaata tana buuse am kuntum sila hin taatanii yaa warra akkas jedhu sani yaa warra yahuda aka akkas jedhu sani isin ni taatanii shuhadaa'a dhufoo taatanii إذ حضر جزء فكيست يعقوب يعقوب تجزء فكيست الموت علامة الموت mallattoon du'aa gizee ibraa gizee yaaquubitti dhufe keeysatti bakka san isin dhufoo taatanii achi jirtanii meeqaaman meeqaaman achi jirtanii jedhiini gaafadhu إذ قال لبنيه يرو إني جئ كيست إلمان إسات يرو يعقوب كن جئ إلمان إساتني ما تعبدون من بعدي ما تعبدون مما لقبرت من بعدي إيغكية إني sifawaan isaan gabbaran irraa gizee inni gaafate san isin achi dhufoo taatanii mee jedhii warra yahuda'a sani qaaluu ka isaan jedhan nacbudu ilaahaka kunoo nutiin kun ni gabbarra ilaahaka gabbaramaa kee gabbarra وإله آبائك ammas gabbaramaa abboowwan keetii gabbarra abboowwan kan kee sun ibraahiim kuno rabbi abboowwan keetii ibraahiim fa'a wa ismaa'iila ismaa'iil fa'a wa isahaaqa isahaaq fa'a rabbii abboowwan kan keetii kana gabbarra ka isaan jedhaniini achi dhufoo taatanii isin yahuudani jedhiini mee nabi muhammad jarasan ka akkana si gaafatan gaafadhu jedheen ibraahiim illee gaa akaakayyeena akkasitti ismaa'iil isahaaq ismaa'iil adeera isahaaq silaa abbaana akkasitti maraa akkasumaan hime abbaa jedhee rabbi hime ilaahan waahidaa rabbii tokko tahe gabbarra rabbii heddu'uu miti rabbii sadi akka yahudaaf nasaaraan jettu sanii rabbii tokko gabbarra wanahnu lahu nuteen kun rabbii saniifi muslimuuna buta boogizee isaan jedhan keeysatti achi isiniin kun dhufoo taatanii jedhe mee gaafadhu warra yahudaa san jedhen achi jirtani yoo ka silaa achi jiraattan taatani akka yacquub yahudummaa hin dhaabini isinii galti inni kunoo yahudummaa hin dhaabne millaa islaamummaa ta ikhlaasaa ta toohiidaa san dhaame biraa deeme biraa deeme akkasitti duuba ayaanni warra makaana ibraahiimu yahuudiyyan walaa nasraaniyyan walaakin kaana xaniifan muslimaa jedhe rabbalaalamiinni akkasitti raddiin harka godhamte jechuu jara yahudaa ka akkas jedhan san muraanni wanni abbaan kitaabaa fideefi inni ilmaan isaatii dhaamuu kana iz qaala libaniihi maa tacbuduuna jedhee gaafatee gaafii tanaan toohida irratti kaase wa amma alahaadiisu ammoo hadiisichi saahiba tokko waa dhaaman jechuurra nu qajeelchu nama saahibaa tokko waa dhaamanii jedhee hadiifne irra nu qajeelchu hedduu jira famina hadiisa hedduu sanirra hadiisu zayd binu arqama hadiisa zaydi ilma arqam رضي الله عنه وأرضاه الذي سبق حديث سلوكا وهدبره في باب إكرام بابا إكرام كمجو كيست أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمنا رسولا كمجو كيست حديثا ندبر سنتو أكنت خيري والإدام صاحبني بك صاحبنا الدبه خيري والإدام نجر جترا نقجل شايا قال آخر حديثة زيد بن أرقب كن أكجره قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبت ألكئ رسول ربي نكيسة خطيبا قرص حالته وفيه طلب القيام حال الخطبة نملتك يرو قرص خطبة درب أهديم نت أبت ججرا نكجي شججو خطبة أبتني دربا نمرت ججو نكجي شججو رسول نكيس قابت خطيبا قرصا حالتهن فحمد الله ربي في فارس رسول الحمد لله جئيقا كنوا فارو ربي قد إيسي وأثناني هدن بيسي عليه ربي رت فارو هدن بيسي سيدي بئي فارو تنا أكست إسا قل قل ليس واد إسان مال راد الديبسي ووعده ni gorse duuba rasuulli keenna orma gorse وذكر نياد الشيس أما اللي أرم جنة عذابا ياد الشيس ثم قال إيغانا نجد رسول إيغانا جئ أما بعد إيغوان دبئي إسني دبر سيتي أما ها سوسين في أما بعد توبة alaa dhagayaa yaa ayyuhannaasu yaa ilma namaati yoo dhagayaa mee dammaqaa waanarraa dhagayaa alaa jechuun huruufa nama dammaqsitu dhagayaa dammaqa يا أيها الناس يا إلما نمات يو دمقا فإنما أنا بشر أم بركته نما نما أنينكو وازكايا وهين تاني وميت وهين تاني ووان بران تاني أنما يوشك ندهاته أن يأتي نتره دهات رسول ربي ergamaan rabbii kiyyaa karuu hatiyya fuudhu natti dhufuuf dhihaata natti dhufuuf dhihaata bilintiqaalii ilayhi akka angama rabbitti godaanuuf duuba ergamaan rabbii kiyyaa natti dhufuuf dhihaata fa'ujiiba anilleen tole jechuuf dhihaadha jedhe nabi muhammad ambiyoota maraayyuu yoo rabbiin du'a fuudhuuf isaan fuudhuuf itti dhufe filannoo qaban isaanii ni filachiisanii cumrii dheeraa sii kennine addunyaa irratti turtamoo moogama rabbii asnatti dhufta jedhee rabbi ni filachiisa ambiyoonni marroo gaagama rabbii deemuu filatani fa'ujeeba anilleen duuba tole jechuufi dhihaadha rasula rabbii kanatti dhufe san isa tole jechuuf ni dhihaadha وأنا تارك أن كن إيسا فيكم إسن كيسة إيسا سقلين ألفاتو لمان ألفاتو لمان إسن كيسة إيسا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقلين ulfaatoo lamaani sin keeysatti dhiisa tana dhaammatu uf deema gaa rasulli biyyatti awwaluhumaa mata dureeni ulfaatoo san lamaanii kitaabullaahi kitaaba rabbii kitaaba rabbiiti fiihi ilhudaa isa keeysatti qajeelloomti taha fiihi ilhudaa qajeelloon isa keeysatti tahaadhaaya yoo qajeelloon tahaa jedhu amma nama maraaf qajeelloon tahaa jechuu fakkaata hudan lilmuttaqiina aayaata jettu sanii walin dhabuuya maaliif jennaani sun baabuma tajriida qulqulleeysumaaf akkanatti kitaaba kana qulqulleeysuuf haasawama taate haqiiqan ka jirtu ammoo ta qur'aana keeysaa sani فيه الهدى إسا كيستك أجل سها ورة متقطوتا قفافي والنور إفلين كيستتها من ظلمات الجهالة والضلالة إفاني دكان ولال الراوان إفان ماته دكان جلن الراوان إفان ماته كتاب ربي كيستتها فخذوا بكتاب الله كتاب ربي أبدا كنوا akkana jedhaan rasuul kitaaba rabbii qabadha wastamsakuu qabatuu isarratti kottoonfadha bihii kitaaba kana qabatuu irratti kottoonfadha irratti dawaam tahaa jechu wastamsakuu yookaan axfiin takkuma guune wastamsakuu qabadha bihii kitaaba kana qabadha. yookaan wastamsakuu dawaamtaha bihi kitaaba kana qabatu irratti dawaamtaha itti kottoonfadhaa irraa gizee tokkollee hin deemina fahassanii kaase rasuulli calaa kitaabillaan kitaaba rabbi irratti ala al-i'tisaami bixablihi akka kitaaba rabbii kana haada rabbii namni qabatu irratti kaase waraggabani qajeelchise fiihi kitaaba rabbii keeysatti nama qajeelchise بذكر ما فيه من الثواب والدرجات نبني كتاب ربي قبته ثواب كانت ساجرة صدرك كانت ساجرة جنة كانت ساجرة جئ كي ستك جئ رسول بيايا ثم قال إيقنا نجري وأهل بيتي تلمفا ulfaatoo lamaan an isin keeysatti dhiisurraa awwaluhumaa kitaabullaahi wa ahlu beeyti wasaanii talammaffaa wa ahlu beeyti warra mana kiyyaatiya warra mana kiyya warra mana kiyyaati akkasitti isinitti isin keeysatti dhiisaadhaa jedheen وأهله ور بيتي منك يا ألفات لمن تلمفات سنكيسة إيسو ور منك ياتي ور منك يا آليتي يا أذكركم الله ربي سيادة كيسة في أهل بيتي ور منك يا كيستي أكا ور أنا أكيا إسن تمسكنيفي والتمسك بمحبتهم أكا إسن جال لسانيك أبتا أكا إسن أمو والتمسك بمودتهم كيس جالتو إساني أكا إسن أبتني كان رب إسن يادا تشيسة لمان إسن كيسة تليسا أبان بكري خطباغو إيقافتكو راقبوا محمدا في أهل بيته نبي محمد نمني إسا إيقاتو فدي namni isa kamajuu fedhe namni nabi muhammad eeggatuu fedhe warra aanaa isaa keeysatti haa eeggatuuti akka nabi muhammad kamajutti aanaa isallee haa kamajuufi akka nabi muhammad jaalatanitti aanaa isallee haa jaalatani ifirraa eegaa ahla nabi muhammad muhammad nabi muhammad ahla isaa keessatti ifirraa eegaa jedhee kutbaa godhe jechuu abbaan bakriiti hadiisa muslimii وقد سبق بطوله إير من نسات هديفني أسدر دبرين نوتريا دوبا هديسك مالك أبا رسول دوبا كما آكراء ديب اتئهانني أمتا آمي جيشو كما آكراء يديمون إهاته أمتاني آمي هنو آكراء ديب اتئهانني وأنا تارك فيكم ثقلين an isin keeysatti waa lama ulfaatuu lama dhiisee deebu jira qabadha jabaadha itti jedhee deeme rasuulliya akkasitti saahibni tokko yoo nama biraa gama imalaa bahe yookaan du'aa yoo nama biraa deeme akkasitti nama biraa deemu ni dhaama ka imala deemus ni dhaama jechuu hadiisa irratti nu qajeelcha garuu gandata fillee ni madhaama fakkaatti. وعن أبي سليمان أبا سليمان نمج أمون الراء ديفمه مالك إلما حويرس مقال ساتي أبا سليمان مقاك مجعاتي مالك إلما حويرس أمو مقال إساك أبعاتي قال مالك إلما حويرس كن أكجنه آتينا النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد يتقفني جرجة نبي محمد يتقفني ثاني في وفد لنتعلم أحكام الدين أكست توتا كيست اتلفني ورى على الراكي سموم رسولا أفوجي رسولا اتلفني ونحن حال نتيكن شبابة dardaroowwan taaneen itti dhufne jedhe dardara laan jam'u shaabbiin shababatun jedhaniini haala nutiin kun dardara taaneen itti dhufne mutaqaaribuuna fissinni haala nutiin kun ammas mutaqaaribuuna walitti dhihaatoo taaneen haala nutiin kun walitti sinnii keessatti dhihaatoo taaneenii itti dhufne dardara namu sinniin isaa walitti dhihaatu akkasitti itti dhufnee ilmi irraa baratuufi فعقمنا نتين عنده رسول ربي بعشرين ليلة هل كان دقدمتين نجد درس ما ديمني شيكة كبيرة لا الأصورات إن قال لتاؤني نجر جدت نجر فعقمنا عنده عشرين ليلة halkan digdama barumsa ilmiitiif bira teenne jedhe digdama halkan digdama kana keessatti waan rasuularraa xabiyaa isarraa arginu haasa'ee akki jedhe وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول تهجر جده رحيما نم أكا رحمتنا ما قد تهجر أكسما أمسي rafiiqan nama akka malee qalbii laafu tahee jiraaya rahiiman rafiiqan jedha kenna kun waruuya biqaafin بفاء وقاف وروي بك- بفا بقافين رقيقا رقيقا سنير وجه رفي رفي قريرة رحيما نما أكمل رحمتنا ما قولوا رقيقا نما أكمل أمس قلبي لاف رسول تهي جرايا نما أكمل قلبي لافو nama akkasii tahee jira rasuulliya ahmatallee qaba qalbillee akka malee laafa fazanna ni herrege yoo nu halkan digdama isa bira bulle annaa qad ishtaqnaa nutiin kun hawwine jechuu herrege ahlanaa warra keennatti warra keennatti bultii digdama warrarraa nuteennee haadhaa abbarra obboleessaaf obboleettiirra saahibaa fi ollarra akkasitti guyyaa digdama bullaanii fadanna ni herrege annaa qad taqnaa nu her- nuheen kun hawwine herrege ahlanaa warra keennatti lan warra keennatti hawwine abboo warra yaadne nu jechuu herrege laa bultii digdama amata digdama biyya ziyaaruu kanu dadhabne akkasitti ka haadha abbaa amata digdamatti dadhabne bultii digdamatti isin warraa hawwitan yaanni obboloowwaniitiif obboleetti teeysaniitiif adeeraaf eessummaniif haboo isin qabe deemaa jedhee rasuulli ilaal halkanuma digdam halkan digdam fasa'alanaa nu gaafate rasuulli amma amman tarakna nama nu dhiifne irraa nu gaafate min ahlinaa warra keennarra mee eenyufaa dhiiftan gandatti abbaa qabdu haadha qabdu obboleessa obboleettii qabdu adeera fi haboof eessuma qabdu jedhee nu gaafate فأخبرناه مالك كجرت وديسن نما إفني برا أفني مرايو استيمنا جد توبة هل كان دقدم علمي إيغا برسان فقال إن جد إيه الرسول ارجعوا ديبيا إلى أهليكم قم ور كيسان ديبيا ديما ورّوان كيسان أنا كيسان ديبيا فأقيموا تاء فيهم إسان كيس تاء جرين وجي جرات أديما جرين سيما إسان وجين جرات يو جراتا أمو وعلموهم إسان برسيسا وأن الرا برهتان كان سابدوني بلتي دقدما برتني غندت ديبي أني شيكتان تي دقدما كإن أمتا دقدما برتيتما amaamaa uffateetuma ifirraa lafaan laalu gamaa gamana ifirraan laalu akkanumatti waa takkallee munkara tokko duran dhaabatu amrii takka waan shari'aan dhufteefitti hin ajaju kanuma jiraatu mata digdam ammoo sahaabaa bultii digdama baratteen rasuulli akki jedhuun laale faaqiimuu fi misaan keessa taa'a وعلموهم إسان اللي برسيسا وأن الرا برهتن كان برسيسا hunoo laal waan baratan bultii digdama waan baratan barsiifti sahaaban namni hadiisa digdama barate hadiisa arba'iina afurtama ka barate ni barsiisa irraa baanawwoma sifatu salaam barannaan ni barsiisan waan baratan tokkoyyuu ni barsiisan jechuu hanga deebi'an nama bakka darsiin dhufin maraayyuu ni barsiisan akkana malee walirratti gaa tuulanii tuulanii gaafa sheeka tahe barsiisa yoo jedhanii azalatu irra as jarjaraamu sheekummat irra jarjartu addaan hin beeyne tamtu dura namatti dhufa wallaahu aclam rabbitu beeka wamuruuhum warra keeysan san ajajaa keyritti ilaal keyritti akka waan gaafii wahii as dhuftee jedhan وعلموهم إسان برسيسا جناني ماذا نعلمهم مي رسول مال برسيفنا نوهمي مال برسيفنا جناني مروهم بطاعة الله hunoo wamuruhum isaan ajaja xaa'aa rabbitti rabbi tole jedhaa jedhaani isaan ajaja wanni amri rabbii jala deemanii tole jechuudha wanni jabduun jirtu isaan ajaja wasalluu salaata salaata kadaa salaata akkanallee salaata salaata akkanallee salaata akkasitti fi hiina kazaa yeroo akkanaa salaataa jedheen rasuulli في حين كذا يرو أكنا صلاة يرو اتقول إيه في صلاة يرو أكنا صلاة فإذا حضرت الصلاة يو يرون صلاة أفتي فإذا حضرت يو أفتي الصلاة يرون صلاة فليؤذن لكم ها إثني فللبوتي أحدكم تكون كيسا tokko ka irra sagalee bareedu ka irra sagaleen ol fuudhamtuu taate isinii haa lallabu tokkon namaa lallabu wal bira namni hedduuni darasoonni digdamni wal bira azaantu tokko mat azaanaa jedheen rasuulli tokko haa azaanu ka sagalee irra qabu wal ya'ummakum imaama isiniin haa tahee isin salaachisuuti akbarukum ka irra guddaa ka irra guddaa laata tuuba akkanatti muttafaqa azaad al-bukaarii fi riwaayatin lahu wasalluu salaata jedheen jara saniini kamaa ra'aytumuuni akkuma anaa kana gartan bultii digdama usallii ka salaatu san akka anaa bultii digdama salaata'aa ture nagartan sani yerollee yeroma sani karoorallee karooraan itti salaatu akkana salaataa jedheeni nabi muhammad isaan barsiisee walii waa dhaamuu jechuudha namni ganda tafe tokko nama imala isa biraa deemu tokko waa dhaamaaf jechuun ugarsiisa laa rasuulli ganda tafe jarri imala biraa deema kareef san hoo rasuulli biraa du'a deema jarri ganda tafan ka imala deemullee namaa ni dhaama ka gandatti hafellee nama imala deemuu ni dhaama akka lachottuu nima jira jechuudha rahiiman raqiiqan ka qalbii laafu raqiiqan jechuun ka qalbii laafu rafiiqan raqiiqan akkasitti ka qalbii akka malee raafu tahee jira yaa rasuuli kanaaf namni ganda tafu tokko sheyni tokko yoo darasoonni cilmii isarraa barattee deemtu dhaamuufi jechuudha akkan akkana dalagaa akkan akkana godhaa akkan akkana tahaa jedhee dhaamuufi وعن عمر بن الخطاب قال عمري إلم خطاب را أديفم عمر إلم خطاب كان صاحب ديتشا irra jaalatamaa eega abbaa bakriiti fi rasuulati irra jaalatamaan dachirra nama jiruu isa qaala akki jedhu umariin kun استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي هيما إرب رباده في العمرة عمرة كيستي عمرة كيستي هيما إرب رباده يجوني عمرة ديما hayyama naa godhii jedhee irra barbaade maaliif wanni akkana jedhuufi maziida adaba adaba silaa umraa deemee godhuu ni dandaya waan rasuulli bulchaa gandaa amiira taheefi adaba guutuu guuttatumaaf itti dhufu silaa umraa ibaadaa rabbi namarra kaayee deemee kanuma godhuu dandayu amiira gandaa tokko qalbii isaa tolchuuf waan rasuulli jedhe khayrii maraa bira dhaabatuufi akkasitti umra mallee hayyama gaafate dhufe fa'aadina lii rasuulli hayyama naa godhe akkan umraa godhu deemsi hayyamee godhi umraa jedheen وقال رسول الله لا تنسانا نن إرانفتين يا أخي يا أبلي سكي كديني نن إرانفتين من دعائك كآتي ترامين إرانفتين yoo umraa san dhayxee beeytii rabbiin si qabachiisee achi geeyse du'aa'ii teetirraa nun irraanfatin jedheen du'aa'ii teetirraa nun irraanfatin faqaala rasuulli ni jedhe kalimatan dubbii takka naan jedhe maa yasurrunii waan an gammacheessu umartu jedha faqaala rasuulli naan jedhe kalimatan dubbii takka naan jedhe maa yasurrunii waan an gammachiisu anna lii anaa kanaa tahu bihaa bakka dubbii rasuulli naan jedhee san addunyaa dunyaa cufa osoo naa kennani jecha rasuulaa san biraa inni akkas naan jechuu san filadha malee waa addunyaan filadhu jedhe jecha argamuu miti jecha sadarkaa qabu kaanilleen itti gammadu naan jedhe rasuulli jedhee umar bin khaxaabi haasa'e jechuudha duuba du'aa'ii obboleessarra barbaade du'aa'ii obboleessa tokkorra barbaaduun qooda hedduu qabdi jedhan ulamaan islaamaa. qoonni tokko an yaxluba min alghayri du'aa'i lisaalixi ilmuslimiina jamiica shay'un caam duuba nama birorra nama saaliha muslimtootaa tahe cufarra yoo du'aa'ii nuuf godhi jettee homaan qabu haazaa laa ba'sa bih hamtuun ittiin jirtu jedhe فإذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيئا عاما للمسلمين فهذا لا بأس به yoo nama tokko gaarii hawaasa muslimtootaa kana du'aa'ii godhi jetteeni irra barbaadde suni somaan qabu lubbuu teetiin kadhanne hawaasa muslimaatii kadhatte akka lammaffaan hoo an yaxluba du'aa min arrajuli saalih nama gaariirra kadhaa barbaadda min ajli an yantafica arrajulu bihaada du'aa'i akka namtichummaan rabbi sii kadhatu kun du'aa'ii tanaan fayyadamuuf innummaan rabbi sii kadhatu walaa yuhimmuhu huwa an yantafic لكن يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يلجأ إلى الله وأن يسأل الله وأن يعلق قلبه بالله وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء فهذا لا بأس به أيضا لأنك لم تسأله لمحض نفعك ولكن لنفعه هو فأنت تريد أن يزداد هذا الرجل الصالح خيرا بدعاء الله namatti du'aa'ii godhi jettaan akka inni du'aa'ii godhee isillee irraa fayyadamee sillee fayyaduufi innis waa hamtuu waa hin qabdu jedheen du'aa'iin ta dhoowwa akkasitti du'aa'iin biroo ammoo an yaxluba du'aa min min alghayri limaslahati nafsihi huwa faayidaa keetiif yoo namaan rabbinaa kadhu jettiin fahaadaa ajaazahu bacdu lculamaa وقال لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة لأن النبي بايع أصحابه ألا يسأل الناس شيئا جريت مصلحاتي جالتهم تومت جريت مصلحاتي قفا في nam tokko saalihatti dhuftee du'aa'ii nuuf godhi jechuun maslahatee qofaaf jaalatamtu miti gariin ulamaa umaan qabdu jedhaniin moo rasuulli laa tas'alunnaasa shee'an ka jedhe saniif gaa'uma maadaama wanni shirkii keessa hin jirre nama saaliha yoo kadhu jedhaniin umaan qabu garuu hadiisichi kenna kun daciifa jedha وفي رواية رواية براكيس قال أشركنا نواهل بسيا أخي يا أب ليسكي في دعائك كراتي كيست تربي كرات كيسا نواهل بسي في اللي يرو كرات نلي كأجر النبي محمد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح أبي داود كيست إمامني ألباني ضعيفا إنك حديثك أنا صحيح أبي داود كيست ضعيفا حديثك نمني كتاب غيك أبو نما كيست جروليني هما sanada isaa keessa kun hin himu maxbacaan akka tiyyaatun hin himtu nama ka biroo qabu yoo taate malee unfaanti himuun oolu insha allah hadiisichi da'iifa وعن سالم بن عبد الله بن عمر سالم إلما عبد الله إلما عمر را أضيفمه أن عبد الله بن عمر عبد الله إلما عمر كان يقول للرجل الله إلما عمري كان تهجر يقول كجد للرجل قرباتك كجد تهجر إذا أراد يو قربان سنفر سفرا إملا يو قربان إملا ديمو فر وان سلا إملت إرافيت مرا قبئ فتيو إني قبه فر قرباتني إني جل عبد الله بن عمر أذن مني ما أسنت رهات جدا نت رهات لا نت رهات حتى أودعك hanga an siidhaamu takkatti mee natti as dhihaadhu imala deemta hangandatti hafaa siidhaamaa mee as dhihaadhu hatta uwaddi'aka hanga an siidhaamutti kamaa kaana rasuulullaahi akkuma rasuulli rabbii tahetti yuwaddi'unaa kanuu dhaamuya kanuu dhaamu akka rasuulli tahetti hanga an siidhaamutti as natti dhihaadhu jedhe rasuulli osoo sadarkaan isaa guddoo taatu maqaamni isaa beekamaa tahuu nama imala bahu ifitti dhiheessee rahmata qabaaturraa if gadi qaburraa akkasin namaa dhaama fayaquulu rasuulli ni jedhe astawdicu llaaha astawdicu llaaha rabbitti dhaama diinaka diin keessi jabeessuu rabbitti dhaama sila zaahirri akkan astawdicu llaaha rabbitti dhaama diinaka akka diinii kee rabbiin sii jabeessu rabbitti dhaama ammoo muraanni astawdicu llaaha استودع ندعم الله رب ست دام دينك دين كي جبيفتو أتي إملا ديمتا دين كان كي جبيفتو رب ست دام جدان كنو رب جدي أكوان دين كي جبيفتو جدونيغا دين كان كي سفري bakka namni diinii itti laaffisuun kajeelamturraa takka mashaqqaa heddummaatti rakkoo heddummaatti qalbiin tee heewasa jabaa keeysa jirti bakka diin itti laaffisan herregamturraa takka astawdicu llaaha rabbiin sitti dhaamadiina ka diin kee jabeeffatu wa amaanataka amaanaa kee jabeeffatullee rabbiin sitti dhaama waan rabbi irratti si amaneef waan namni amanee sitti kenne imala tana keessatti amaanaa harkaa qabdu ati jabeessullee rabbiin sitti dhaama وخواتم أمس بود عملك دلقا تنتيتل أتي تلشو رب ست الآمايا مالفي كنت دلقا تيتي مرا تلشي maaliif jennaan waan irratti booda'aanan irra kaafaman waan irratti waan irratti kaafamanii wakawaatima booddawwani camalii ka dalagaa teetillee tolchuu sitti dhaama jedheen booddee dalagaa teetillee tolfadhu akkasitti yoo ka san irratti duutu taate san irratti kaafamta gara boodaa kana ibaadaa waan boode dalagyuta akka jabeeffadhu jedhee rasuul akka rasuulli akkasitti nuu dhaamu sii dhaamaanatti dhihaadhu jedheeni ga abdallaahini mucaa imala deemu sanii dhaame rawaahu turmiizii waqaala hadiisun hasanun sahiihun sayya jaamii keeysattillee imaamni sahiiha jedheeni akka kana kunu nama imala deemu takka namni biyyatti hafe dhaamun ni jiraa jechuu nu barsiisaya وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصارية قوستيسا خطميوتا أنصار ور مدينته رب سرها جالتوتي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول تهجر إذا أراد وقوف أن يودع آم يوفد الجيش ورانا إملا ديم آم يوفد رسول تهجر ورانا إملا ديم كقمسو ديم تقول آم يوفد الجماعة الخارجين للقتال tuuta takka ta isiin qabsu of deemtuu dhaamuu yoo fedhe rasuulli tahee jiraya qaala ka jedhu astawdicu llaaha rabbiin isinitti dhaama yookaan rabbitti dhaama diinakum diin keessan akka rabbi isinii jabeesse yookaan astawdicu llaaha rabbitti dhaama rabbiin isinitti dhaama astawdicu ni dhaama allaha rabbiin isinitti dhaama diinakum diin keessan isin jabeeffatuu rabbiin isinitti dhaama akka waan rabbii jedhaa jabeeffadhaa jedhuuni jechuudha وأمانتكم أمانا تيسن اللي ربين إسن التدامة أكسن جبيس تولي وخواتم بودا أنتو أعمالكم دلقي وان تيسن اللي ربين إسن التدامة ربين إسن التدامة جبيس شئيني أكا كان رسول ورانا فلاما حديثني كنت صحيحة رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح صحيح أبي داود كيسة إمام الألباني صحيح جئيني دوب حديث الرابودة وعن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قربان تكوغما نبي محمد تنؤفه فقال يا رسول الله yaa ergamaa rabbiitiyo inni uriidu anni fedha safaran imala deemuu fedha yookaan bahuu fedha fazawwidnii meenaa sinqeeysi sinqii naaf godhi jedheen naa sinqeeysi hayyamallee irra barbaade sinqillee irra barbaada فقال رسول نجئين زودك الله رب صفات كيس التقوى صداء في جنين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى زودك الله رب صفات كيس التقوى صداء في ربي حسيس كيس مالف جناني لأنها الزاد الذي يقطع به العقبة بود النما إثي يوم رمي نمني rahmata rabbii argatee azaaba jalaa bahuu ni xisiya qaala zidnii abboo dubbiin ajaa'ibaa naa dabal jedheen naa dabalme qaala wagafara zambaka rabbi balleeysaa teesiif haa araaramu waan ati osoo imalan bahin dalaga'aa turte san cufaayyo waan osoo ati imalan bahin dalaga'aa turte sani hardha imala gizee ati baate maraa rabbisii haa araaramu araaram argadhu jedhee waan dur biyya dalaga'aa turte qaala zidnii naa dabali qaala wayassara laka alkhayra rabbiin haa laaffisu laka siif alkhayra gaarii rabbi gaarii si haa laaffisu haysumaa kunta bakkuma taate marattuu fi ayyi makaanin kunta bakkuma taate marattuu rabbiini kayrii si haa laaffisu kayrii si laaffisee sa'aa fi nama maraayyuu rabbiin si haa sakkaru akka jedhan sani kayrii rabbi si haa laaffisutti hin jabeeysin waan hajamte argadhu akka jedhan sani dubbiin gurbaan barbaadu baatana hagan argannaan ifirraa cal'ise rawaahu turmizii waqaala hadiisun hasanun sayya jaamii keeysatti adiimni sayya jechuutu jira akkanatti gaa nama imala nama biraa deemu tokko hidhaamaniifi nama imala nama biraa deemu hidhaamtaf jechuu astawdicu allaha diinaka wa amaanataka wa khawaatima camalika jettee dhaamufiinni jira سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك